turashimire kubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jowe diana ninahazwe ni amakuru ashimikiye ku munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi wahimbajwe irya nino ku isi mu makambi arimwo impunzi z'abarundi n'abanyarwanda
ibibazo duhura navyo ni kutagira umwidegemvyo wo kugenda kurondera utwo dusanzwe dukeneye na cane cane mw'iterambere nk'iterambere ry'abana bacu canke nk'iterambere ry'imiryango nyene ugasanga nyene turi ahantu tubaho twugarijwe uyu ni umwe mu barundi bahungiye muri tanzania atubwira uko babayeho mu makambi atandukanye y'ico gihugu muri ano makuru murumva uko uwo munsi wahimbajwe no mu bindi bihugu birimwo u rwanda kenya na repubulika ya demokarasi ya kongo eka ndeke- ndetse impunzi zahahungiye batubwire uko babayeho muri make kandi muri afurika y'epfo umunyarwanda fulgence kayishema yagirizwa jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane mu rwanda yanse gusaba gufungurwa vy'agategekanyo ahubwo ahitamwo gusaba ubuhungiro idonidoni mu kanyisase duhere ku vy'umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi kuri uno munsi umukuru wa rcr ishami rya onu ryitaho impunzi ku isi uh, filippo grandi atabariza sudani ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu thomas kamirindi mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i nairobi muri kenya kuri uyu wa kabiri grandi yagize ati nitudacecekesha ziriya ntwaro abaturage bazakomeza guhunga ari benshi uyu munsi twarengeje ibihumbi magana atanu bamaze kwambuka imipaka bahungira mu bihugu by'abaturanyi naho abavuye mu byabo bahungira ahandi mu gihugu cyabo imbere bamaze kugera kuri miliyoni ebyiri filipo grandi yabitangaje umunsi umwe nyuma y'inama mpuzamahanga yo kugoboka abaturage ba sudani bahunga n'abava mu byabo kubera intambara abari bari muri iyi nama biyemeje gutanga amadolari agera kuri miliyari imwe n'igice inama yakoranyijwe i geneve mu busuwisi na loni ifatanyije n'umuryango w'ubumwe bwa afurika misiri ubudage katari na arabiya sawudite intambara ikimara kwaduka muri sudani loni yari yatangiye gusabira abaturage baho inkunga yihutirwa ingana n'amadolari miliyari eshatu mbere gato y'inama y'ejo loni yatangaje ko yari imaze kubona cumi na birindwi ku ijana byayo ni ukuvuga miliyoni magana atanu na cumi ariya rero inama y'ejo yemeye aje yiyongeraho ariko haracyabura rero hafi indi miliyari
ivy'impunzi turaza kubigaruka ko handi hatariko imbere yuko tubigaruka ko mugenzi wacu thomas kamirindi hadushikane muri afurika y'epfo aho umunyarwanda fulgence kayishema yagirizwa jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane yanse gusaba gufungurwa vy'agategekanyo ahitamwo gusaba ubuhungiro thomas fulgence kayishema ubu w'imyaka mirongo itandatu n'ibiri y'amavuko yari burigadiye ni ukuvuga umukuru wa polisi y'icyahoze ari komine kivumu perefegitura ya kibuye ubu ni mu ntara y'uburengerazuba y'u rwanda yashakishijwe imyaka n'imyaka n'u rwanda n'urukiko mpanabyaha rwa loni akekwaho jenoside yakorewe abatutsi barenga ibihumbi bibiri bari bahungiye mu kiliziya ya nyange yari yarahinduye amazina yiyita n'umurundi yatawe muri yombi ariko mu kwezi gushize mu mujyi wa Pala hafi ya Cape Town muri Afurika y'Epfo. Ubutabera bwa Afurika y'Epfo bumukurikiranyeho ibyaha by'uburiganya no kwica amategeko agenga abinjira n'abasohoka ya Afurika y'Epfo. Nk'uko abavuka be n'ubushinjacyaha babitangaje kuri uyu wa kabiri, yari yaratangiye gusaba gufungurwa by'agateganyo, none yabiretse asaba ubuhungiro. Umwe mu bavuka be witwa Yuan Smuts yatangarije ikigo ntaramakuru AIP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko urubanza ku byaha Kayishema akurikiranweho n'ubutabera bwa Afurika y'Epfo ruzaba ruhagaze, bityo n'inzira yo kumwohereza mu Rwanda nayo izaba itinze. Ariko rero umuvugizi w'ubushinjacyaha bwa Afurika y'Epfo Eric Nzabalila we arasobanura ko uru rubanza rudashobora gukoma mu nkokora urw'ibyaha by'ubwicanyi kayishema ashinjwa ati mu minsi iri imbere abashinjacyaha bazafungura dosiye yo kumwohereza mu rwanda kuburana ibyaha bya jenoside
Thomas Kamirindi urakenuye mu kanya turaca tuja mu yavugwa mu gisata c'impunzi mu karere k'ibiyaga bigari ariko imbere yaho mbanze ndababwire muri make ko leta zunze ubumwe za Amerika zitangaza ko ziyamirije uruhagarara n'ubwicanyi bibera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bimaze guhitana abatari bake abandi bakaba barakomeretse canke barakuba barakurwa mu vyabo ni nyuma yo kwakira raporo ya nyuma y'umurwi w'abahinga b'ishamwe mpuzamakungu ONU bakoze ku bibazo vy'umutekano muke mu seruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ino nkuru turaza kuyigarukako mu makuru yacu ari imbere nuko rero nongere kubashimira ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave abatwumva muri mu rwanda mukatwumvira kuri fm zacu zitandukanye ku isi yose turi live kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na twitter ni voa radiyo yacu mu kanya duca tuja mu karere ka afurika y'ibiyaga binini igice ca kabiri c'amakuru yacu kiza gushimikira ku ngingo imwe rudende himbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi mu gihe rero amakungu ahimbaza umunsi wahariwe impunzi ku isi impunzi ziba mu rwanda zifatikanije n'izindi zose ku isi mu guhimbaza uwo munsi impunzi zitabira ivyo birori ahatandukanye uh, zashikirije ibibazo bitandukanye umunsi nyezina wahimbarijwe i kigali mu rwanda ku murwa mukuru aho ijwi rya amerika ryari ryarungitse menyeshamakuru wacu desire hatunga imana amahoro desire
mwiriwe diane ego umunsi w'impunzi kigali wahimbaje gute
umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi uhimbazwa itariki ya mirongo ibiri ukwezi kwa gatandatu k'umwaka utashe wahimbarijwe ahahora ishuri ry'ababirigi bita ecole belge ahari hitabiriye rero abashyitsi batandukanye harimo n'abashyitsi b'iteka kuko ibyo birori byari byatewe iteka n'umushikiranganji kayisire marie solange asanzwe mu byageze ko harimo impunzi eka hari hitabiriye kandi userukira asr mu rwanda asiatu undiayi diyenge abategetsi rero nibo bari barongoye ibyo birori byahuriyemo impunzi zitandukanye ziba zaha mu rwanda z'abarundi abanyekongo abanyetere y'abasomaliya n'abandi batandukanye bakiriye muri kino gihugu cy'u rwanda abashyitsi rero bakaba bakiriwe n'umurisho w'ingoma w'abatimbo b'i burundi nabo nyine b'impunzi zo ngaha mu rwanda akaba aribo bakiriye abo bashyitsi imbere y'uko hatangura kuba ibiganiro bijyanye n'ingene impunzi zo kwishakamwo inyishu kugira zibeho zidateze amashyi impunzi zashobora kuvugana n'ijwi rya amerika zamenyesheje yuko muri kino gihe atagutega amashyi ahubwo nyabona bakora ibikorwa bitandukanye haba nk'abari baje muri ibyo birori bamwe bariko barajisha bafise inkoko abandi bafise ibiseke abandi bafise ibyo bashushanije hari n'abandi b'abarundi bariko baracuruza berekana uburobe abandi berekana ibintu bitandukanye bikorwa n'impunzi ariko bikabafasha kugira bibesheho muri kino gihugu cy'u rwanda mu buhungiro barimwo umushikiranganji kayisire yamenyesheje yuko impunzi mu rwanda bazifasha kugira zishobore kwironderamo ibisubizo kandi bimaze kugaragara yuko aho baherereye hari impunzi zimaze gutera imbere zikoresheje ubwenge bwazo uwo munsi rero wahimbajwe uhimbazwa mu rwanda ahabarizwa impunzi zirenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri muri kino gihe ziri mu makamba atanu ya mahama kiziba kigeme mugombwa na nyabiheke ibibazo nyamukuru bashikirije ahatandukanye impunzi mwavuganye gadezire byari byayo
ibibazo bashikiriza ni uko kenshi bibagora kuronka imitahe ifadika ariko ubuhinga n'ubwenge bwo gukora bwo bavuga ko babufise ariko ugasanga iyo baronse imitahe baronka imitahe itari miremire itari minini kugira bashobore gukora ibintu bitandukanye ariko n'abaronka iyo mitahe mike mike bafatikanije na hasi n'abantu bafasha guha imitahe impunzi z'abarundi n'abanyekongo bari ngaha mu rwanda baravuga yuko bibafasha cyane ikindi kibafasha ni uko usanga izo mpunzi ubwa mbere zagira ibibazo ugasanga abana ntibiga ariko bamenyesha ko abana bose uno munsi bariko bariga gusanga abana b'impunzi bahejeje amashuri yisumbuye ibibazo bakunda kugira ni uko iyo bahejeje amashuri yisumbuye bagira ibibazo byo kujya mu mashuri ya kaminuza nabyo nyine bakaba ari ibibazo bashikirije magata barankitse umwe mu barundi b'impunzi ariko afashe impunzi kwiteza imbere akaba yamenyesheje yuko bariko baragerageza kurondera za kaminuza na cane cane zo hanze bazoza biga bakoresha ubuhinga bwa none kuko yamenyesheje ko hari abo bigeze kurungika hanze ntibagaruka ubwo bakaba bariko bayumvira yuko bashobora kwiga bakoresha ibiga bwa none kandi bagashobora kuronka n'impamyabushobozi urakoze desire hatunga imana utwemere tuze gusura amakuru y'imbere utwumvisha amajwi yabo mwavuganye urakoze desire murakoze diane kuri uno munsi rero ijwi rya amerika ryahisemo kugendera abagore b'impunzi z'abanyekongo bari mu ikambi ya kigeme hiherereye i nyamagabe mu manuko bw'uburundi abo bagore bishize hamwe muri koperative yitwa igisubizo bajisha uduseke bakatugurisha mu mahanga ibi bikabatuma barushirizaho guhindura imibereho yabo mu ikambi ya kigeme twari twahatumye umenyesha amakuru wacu eric bagira ubusa
twinjiye mu cyumba cy'urubohero giherereye mu nkambi ya kigeme icumbikiye impunzi z'abanyekongo mu karere ka nyamagabe mu majyepfo y'u rwanda abadamu basaga makumyabiri bibumbiye muri koperative igisubizo baboha uduseke n'indi mitako bagurishiriza mu mahanga nko muri leta zunze ubumwe za amerika madamu penina nyiranguri perezida wa koperative igisubizo aratubwira ko ibiciro bihagaze ku byo bakora aka ngaka tukaboha iminsi ine iyo tumaze kukuzuza baduha ibihumbi icyenda iyi bayita ipurato madamu nyirangura avuga ko batangiye kuboha utu duseke mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani babifashijwemo n'umuryango indigo afurika kugeza ubu akavuga ko imibereho kuri we yahindutse mu buryo bufatika uyu mwuga rero kuwukora byaramfashije cyane sinabona ukuntu mbivuga birenze ubwenge bwanjye nari wa mudamu wirwaga mu rugo nicara gusa nta kintu nkora tugira amahirwe haseri iza gushaka abadamu batagira ikintu bakora nanjye nza kuboneka muri bo batubwira ko bagiye kutwigisha ibintu byo kuboha ubuseke no kutwigisha ibijyanye na bizinesi kugira ngo dusobanuke tube abadamu batari babandi b'impunzi bo guhora bicaye bategereje ubufasha bwa pamu na haseri impinduka mu mibereho kubera imirimo yo kuboha utu duseke ntiyahagarariye kuri nyiranguri gusa ahubwo no kuri madamu angelique uzamukunda nawe w'impunzi y'umunyekongo ituye hano mu nkambi ya kigeme mbere tutaratangira ubuseke twirirwaga twicaye tukabura icyo dukora tukabura aho twirirwa ariko aho ubuseke bwaziye turaza tukaboha tukaza dufite kuraje bitewe n'uko turi gukora n'ibitubyarira umusaruro ubusanzwe umuco wo kuboha uduseke uzwi cyane mu gihugu cy'u rwanda nk'umwihariko none izi mpunzi zimaze imyaka isaga icumi ku butaka bw'u rwanda kuba zarawutoye bizazimarira iki mu gihe byaba ngombwa ko zaba zisubiye mu gihugu cyazo repubulika ya demokarasi ya kongo umuco waho rero tugize amahirwe tugataha n'iwacu natwe uyu muco twakuye mu rwanda twawujyanayo tukawutoza abakongomani basigayeyo twese tugasanga turi kwiteza imbere ku muco twakuye i rwanda ntabwo muri congo byabagayo ariko twabonye ari umuco mwiza utabangamiye umuco wacu niyo mpamvu niyo twataha twasanze ari umuco watuma abadamu biteza imbere kuko twe muri congo umudamu yabagaho ategereje ku mugabo muri ibi bihe imiryango nterankunga igenda igabanya imfashanyo zihabwa impunzi izi zibumbiye muri koperative yo kuboha uduseke zivuga ko birushaho kuzunganira kuri bwana faresi ruyumbo umuyobozi w'inkambi ya kigeme nawe avuga ko imibereho ya none y'impunzi igaragaramo itandukaniro rifatika ageranije no mu bihe byatambutse impunzi yabaga itegereje kurya no kuryama ibikuye ku miryango nterankunga kugeza kuri uyu munsi dufite impunzi zikorera zikiyubaka ndetse zikoresha n'abandi rero ni ibintu byo kwishimira yuko byibura noneho nabo batekerezwaho bagashyirwa mu buzima nk'ubw'abandi bwose buri wese akishakamo igisubizo umuryango indigo afurika ufatwa nk'ikiraro hagati y'ababohuta uduseke n'indi mitako n'abakiriya babo mu mahanga uvuga ko kuva batangira bashobora kuba bamaze gucuruza udufite agaciro karenga miliyoni ebyiri z'amafaranga uvuga ko ubaha amahugurwa warangiza ukabagurishiriza uduseke mu bihugu by'amahanga birimo na leta zunze ubumwe za amerika kuri uyu munsi si yose izirikana imibereho y'impunzi abafite uko babayeho bakagira icyo basaba bagenzi babo bakigowe n'ubuzima impunzi nayo ni umuntu nk'abandi kandi amahirwe dufite ni uko twageze mu gihugu cy'u rwanda kikatwakira neza ibyo rero biduha icyizere cy'uko no gutaha tuzataha kandi ikindi mpunzi ntabwo ari umuntu wo kubera aho ategereje ubufasha gusa kuri pamu na hashisere ariko uyu munsi wo ni akarusho kumva ko dufite abadutekereza bashaka no kutwegera bakamenya uko tubayeho byaduhaye n'ibyiringiro bikomeye ko n'ejo hazaza tugomba kubaho tugakomeza ubuzima naho ubundi twari twariyanze twumva ko nta byiringiro by'ejo hazaza dufite iyi nkambi ya kigeme imaze imyaka cumi n'umwe ishinzwe icumbikiye impunzi z'abanyekongo zibarizwa mu bihumbi cumi na bine zikomoka mu miryango isaga ibihumbi bibiri yo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo nk'uko ubuyobozi bw'inkambi bwabidutangarije ku rundi ruhande kimwe mu bikigoranye ni ukubona imishinga yo gufasha izi mpunzi ku buryo zose zagerwaho mu buryo bwuzuye ariko ubutegetsi bugakomeza kwemeza ko bugenda buzikorera ubuvugizi eh bagira ubusa ijwi ry'amerika ku gikongoro mu majyepfo y'u rwanda Eric bagira ubusa wakoze kugendera iyo kambi ya Kigeme iherereye rero mu manuko bw'u Rwanda nk'itangurana naravuze ko ari mu manuko bw'u Burundi murantunga mumburanye n'ururimi rwanyereye ni mu manuko bw'u Rwanda tukivuga rero ku by'impunzi abaserukira impunzi z'abarundi mu bihugu by'akarere bahungiyemwo basaba leta y'u Burundi kurekura abapfungiwe politike no kugirana ibiganiro n'impunzi kugira ngo zitahuke umuyobozi mukuru ajeje gucura impunzi avuga ko ibibazo byose zifise bizokumvirizwa zimaze gutahuka eloge wirikaneza inairobi muri kenya adufitiye ibindi kuri ino nkuru intwaro yo gusesa amaraso yagumye ari yayindi nyene umugambwe wagumye ari urya nyene ntacahindutse na kimwe cotuma umuntu yohunguka uwo mukenyezi w'abana babiri ba mw'ikambi ya ndutaje muri komine kibondo intara ya kigoma mu buraruko buciye uburengero bw'igihugu ca tanzania yaje muri iyo kambi yavuye muri komine kakonko muri iyo ntara nyene haraheze hafi imyaka ibiri yari mw'ikambi ya mutendera ico gihe yabwiye ijwi rya amerika ko impunzi z'abarundi zitaragera gutahuka bitewe n'uko impamvu zatumye bahunga zikiri impamo bahunze intwaro mbi ya cndd fdd bahunze politike mbi ya cndd fdd intwaro yica abanyagihugu izuba riva ihohotera abanyagihugu izuba riva inyuruza abantu abakuru n'abato ntacahindutse na kimwe cotuma umuntu yohunguka ariko no mu buhungiro yemeza ko we n'abandi barundi bahamaze imyaka umunani muri rusangi batorohewe nanone bakaza kutwicira n'aho turi bakatunyururiza aho turi aho tubaye turahabonera amahano adasanzwe tubura iyo tuja gusa aho badutuma bakadutegeka guturira imirima twarimye kurandagura imirima twarimye ino leta turimo nayo nyene ya tanzaniya imeze nka leta y'uburundi aho baburagiza umuntu haheze igihe leta y'uburundi ituma intumwa mu makambi y'impunzi ziri mu bihugu by'akarere abaziserukira baherutse kwandikira perezida ndayishimiye bamubwira bimwe mu byo bifuza byobanza gukorwa kugira batahuke birimo kurekura abafungiwe politike no gukurikiza urubanza rwaciwe na sentare ya yase yavuze ko ikiringo ca nyuma ca nyakwigendera nkunziza cahonye yanze amategeko patrice ntadohoka ari mu bashize umukono ku rwandiko rwarungikiwe perezida ndayishimiye hoba ibiganiro hagati ya leta gukurikiza ivyavuye mu rubanza rwaciriwe muri sentare y'akarere amahoro aboneke bakarekugwa atakirinze gusabwa imfungwa za politiki zose bakongera bakahagarika gufata gasakisaki abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi Nestor Bimenyimana umuyobozi mukuru ajejwe gucura impunzi ahanura abaserukira impunzi kubanza gutahuka ivyo basaba bakabimenyesha hanyuma twebwe akamo tubatera nuko bahunguka igisabo c'umuntu cumvikana cane yari mu gihugu batahuke hama baze begere leta begereye nyine icobahiro umukuru w'igihugu ni umuvyeyi azoheza abakize yompi yongere abumvirize ku bisabo byose bazomutura bimenyimana yabwiye ijwi rya amerika ko abarundi barenga ibihumbi amajana atatu bamaze gutahuka mu myaka itanu iheze haramaze kuba abandi bahunguka bihungukanye barenga ibihumbi ijana murumva duteranije bose bararenga ibihumbi amajana atatu na cumi kandi ni umugambi uriko urabandanya neza mugabo n'abahungutse nka pendo nimenya ya java itabora muri tanzaniya akajanwa mu buseruko bw'uburundi mu kigwati ca nyakiga muri komine butaganzwa mu ntara ya ruyigi bavuga ko basa n'abatereranywe bwabaye ubukene bwinshi nta na bumwe yize baheze amashuri bize muri tanzaniya bashize mu ya kabiri tubahunguka nta mpuzu mufise nta karamu nta madafutari nta makaye nta two kurya hasa nimuza gutangura vyiki reka n'uwo mukenyezi w'abana indwi yahungutse mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe yamaze imyaka irenga mirongo ibiri azenguruka mu makambi yatandukanye muri tanzaniya kugira aho umunega wiwe ahabika ikirambo n'ico kimwe mu gatabo ka kayogoro mu ntara ya makamba mu manuko aho yahungukiye yemeza ko ari mu kugwa mu bana umunsi yantwaye imutabira imyovozi tuvayo badutwara inyarugusu batuvana inyarugusu badutwara induta batuvana induta badutwara imutendere umuperezida wo muri tanzaniya ati impunzi zose nimuhunguke mu burundi yuwe niriyo muzokuvuga ibibazo byanyu sifise aho ndima sifise itongo niyo nzu niyo mpanzi umuryango wanjye nawo uri ngaha ni abakobwa bane abahungu batatu mbonye amagogwa ngo we ngaha siniba ndasega bampaye nkarara ndiye Godelieve Manirakiza ahagarariye imbere y'amategeko ishirahamwe ya Fraburi hurikiyemwo abakenyezi bahungutse hanura ko afasha bose mu gusubiza mu zabo abaziteshejwe bogira intumbero imwe yotuma batisanga bariko bakora ibintu bisusa abantu bose bitwa ko bariko barakora mu guhungura abahunze barakwiye kuja hamwe barakwiye kuja hamwe bakagira porogaramu canke indinganizo yumvikanyweko kugira ngo bose bakorere hamwe ntibarundane uruhande rumwe canke ngo bakore umugambi umwe ari bangahe ibitigiri vya nyuma bitangwa n'igisata ca onu cita impunzi ICR vyerekana ko kugera mu mpera z'ukwezi kwa gatanu guheze abarundi bari mu makambi n'ibisagara bahungiyemwo mu bihugu vy'akarere bagera ku bihumbi amajana abiri na mirongo itanu n'icenda n'amajana icenda na mirongo itandatu na batanu eroje urikaneza ijwi rya amerika Eloge wirikaneza urakenuye musi mukuru mpuzamakungu wahariwe impunzi rero ushitse abamwe ikambi zitandukanye za Tanzania ijwi rya Amerika ryagendeye nka Nduta na Nyarugusu uh, bageramiwe n'ibibazo bitandukanye gusa basaba ishami rya ONU ribitaho RCR hamwe n'amashirahamwe atandukanye afasha impunzi na leta ya Tanzania gukwirikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi mu kubafasha kuko inone basaba ivyo muravyumva mu nkuru ya mgenzi wacu James Jovin umunsi mukuru w'impunzi ugeze dufise ingorane zitandukanye hano mu nkambi yacu kuko ibibazo dufise ni byinshi turashobora kugenda kwivuza ugasanga turabuze imiti umuntu adafise ayo mahera yo kujya kuyigura ugasanga aragize ikibazo agwariye muhira no gupfa arapfuye cyangwa ugasanga n'uba ufise indwara ishobora kugenda kuvurirwa hanze y'inkambi ugasanga arabuze ukuntu agenda bivanye n'ukuntu batamurekura cyangwa ngo bamwandikire urukaratasi rumwemerera gusohoka inkambi yo kugenda kuvurirwa hanze y'inkambi ugasanga benshi baciye bapfa ubuzima bw'impunzi turiko turaraba bwinshi bumwe bwifashe nabi kuko turiko turaraba nk'ubu uye ubuzima bw'impunzi dufise inzu zito zito cyane kandi tumaze kuba dufite inzu badusohoye baduhaye zirimo ibyumba bibiri ibyo byumba bibiri aho kurondera ntahariho nta bikoni dufise rero bimaze kumera uko uburyamuco usanga atagishasha usanga ari ingorane nyene kabisa turiko turasaba ku bijyanye n'umunsi mukuru w'impunzi ko botwongereza amazu kabisa amazu ni makeya inzu ni zito zito cyane n'uwo munsi mukuru abantu benshi ni ukuvuga benshi mbere benshi gusa benshi bare bawuzi muga harimwo n'abatawumenya kubera ku bintu nyene usanga umengo biragoye ku vyerekeranye n'indya hanini mbere ukuntu ndayibona kandi no kuba umunsi mukuru wabaye nibyo mugabo umva natwe ntibyatunezereye neza kumva umunsi mukuru wabaye mugabo ntihagire n'akantu tuvuga ati te turaroza burya umunsi mukuru uri kumwe n'abantu n'isawa ni n'agafashanyo kabonetse akaduhera hamwe nyine nk'impunzi ni ukuvuga rero uwo munsi mukuru nawo ntiwatunezereye neza kuba twokora turi muhira ntavanye twakarose nta umva ntibyatunezereye neza ngorane umuntu duhura nazo ni nyinshi cyane gome kuko usanga ubuzima budabandanya bugenda imbere neza kuko usanga umuntu nyine ari impunzi ntagira isa isanzure umuntu kugira ngo ashobore kwiteza imbere nka twebwe impunzi impunzi ibibazo duhura nabyo ni kutagira umwidegemvyo wo kugenda kurondera utwo dusanzwe tugira gute dusanzwe dukeneye na cyane cyane mu iterambere nk'iterambere ry'abana bacu canke nk'iterambere ry'imiryango nyene ugasanga nyene turi ahantu tubaho nyene twugarijwe turahura n'ico kintu begome hamwe n'ubwo dufashwa cane mu bintu vy'imfungurwa ariko hariho amagara y'umuntu nayo nyene kandi usanga tubangamiwe cane gome nk'umunsi mukuru w'impunzi co nasaba nk'impunzi bagenzanje zigenzanje nyene nasaba yuko twoshobora kwiyumvamwo amahoro muri twebwe ubumwe n'umunezero n'urukundo bikaba hagati muri twebwe kugira ngo dushobore kugiriranira amahoro tukiri inyuma y'igihugu maze twinjiye mu gihugu bishobore gucimbataza amahoro twabayemo inyuma y'igihugu tuyinjize mu gihugu cyatwibarutse amajwi yari yatorokanijwe na james jovin tumushimire impunzi nazo zo mu ikambi zitandukanye ziri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo zabwiye mugenzi wacu jimmy shukurani yuko ubuzima bari babayemo bagishika mu ikambi atari bwo babayemwo bitera bimera nabi kuri bo inkambi ya bulengo iherereye mu burengerazuba bw'umujyi wa goma ni mu ntara ya kivu ya ruguru iyi nkambi yubatswe n'utuzu duto twubakishijwe amahema ubu icumbikiwe impunzi zirenga ibihumbi mirongo irindwi zigizwe ahanini n'abagore abana abasaza ndetse n'abakecuru bahunze imirwano baturutse mu teritwari ya masisi abandi muri teritwari ya rucuru muri gurupema ya bwito tukigera muri iyi nkambi dusanze ibikorwa by'ubucuruzi bw'imyenda ndetse n'ibindi bitandukanye burimo gukorwa aha kandi hari imodoka z'abashinzwe kugoboka impunzi zuzuye ahangaha barimo ibigo by'ubuzima bya oms ndetse n'ibyo kurya bya pam aha ubona buri wese aca hirya no hino mu gushakisha ibimutunga n'umuryango we hari abava mu nkambi bajya hanze yayo mu gushakisha ibyo kurya izi mpunzi zivuga ko zikomeje kwibasirwa n'ibibazo byinshi birimo kubura ibyo kurya amazi ndetse n'imyambaro abandi bicwa n'indwara ziterwa n'isuku nke igaragara muri iyi nkambi nk'uko byemezwa n'abashinzwe ubuzima muri aka gace ukigera muri iyi nkambi n'ahakikije nta gikorwa ubona cyateguwe kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe impunzi ahubwo usanga buri wese aca inzira ye ashakisha ibyamutunga aba banyekongo bavuga ko uyu munsi wahariwe impunzi kuri bo ntacyo usobanura kuko kuva bagera muri iyi nkambi nta cyahindutse mu buzima bwabo bwa buri munsi tubagaho ku makata warya ute nkaho cyane ukujya make gushaka ahantu ujya ukora hariya nkahariya ku micanga ugacukura bakaguha nka turamire ukarya nk'iminsi itatu rimwe na rimwe tukaburara mu cyumweru basi bikagenda utyo tu tumeze nabi abandi bari kuja barahembwa hirya no hino kuva ngo bagiye igoma ngo abandi bagiye ku kimashini ngo abandi bagiye he tuba tugasigara turi zeru baje kubona muturanye nabo bari kuzana udufuka tw'imiceri abandi bazanye amasabune abandi bazanye imbegeti basi baje kutubwira ngo apana ngo bariya ngo ni abantu ngo beme ngo namwewe ngo nta kigenda muri iyi nkambi kandi ikigaragarira amaso ni ukuntu abantu benshi batarabona amahema yo kubamo ibi bikabatera kwigunga alice bumva gato ni umukobwa w'imyaka cumi n'irindwi tumusanze mu kazu gatabanamo n'umuryango we wose ugizwe n'abantu barindwi mu nkambi zitandukanye zirimo ya bulengo kibati na kanyarucinya zasuwe na radiyo ijwi ry'amerika kuri uyu munsi abantu babana n'ubumuga nabo bahunze imirwano barashinja imiryango itagengwa na leta yewe na leta ubwayo kutubahiriza ibyo yabasezeranije mu minsi yashize mu nkambi ya kibati mu teritwari ya nyiragongo mu majyaruguru y'umujyi wa goma tuhasanze nyirahabimana furaha umukecuru ubana n'ubumuga wahunze aturutse muri gurupema ya busanza mu teritwari ya rucuru aratubwira ingorane ababana n'ubumuga bahura nazo muri iyi nkambi ngewe ndi ikimuga ndiho nabi hari imbagaho neza ari uko twahembwe yiriya fu yahari yamara gushyira nk'ubu amezi abiri yenda gushyira tudahembwa ngewe ndi ikimuga sinzi kujya mu shyamba unda no gutashyagako n'igaro y'amazi hariya sinayizanira sawa n'abakuru bakatwandika nubwo bajya mu marenyo twebwe birema tutazwi ntibatubwire none niho ndi ukubwira twebwe turiho nabi abasaza ntabwo bazi ko ari abasaza mw'iyi nkambi mu kiganiro yahaye ijwi ry'amerika kabera sadiki kaboko uhagarariye ishyirahamwe addph riharanira uburenganzira bw'ababana n'ubumuga mu ntara ya Kivu ya ruguru arasaba leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo kubitaho kandi ikabafasha ititaye ku bumuga bafite ubu ngubu babayeho nabi ndetse n'igihe cyo gutanga nk'izi ngizi zo bita imisahada ugasanga ni ikibazo kimwe kirekire kuko bahereza abandi baza kubahereza bakabasha kuba babibagirwa abantu babana n'ubumuga dusaba leta kuba yaza ikamenya yuko hari abantu batishoboye kandi badakeneye kuba bavuga ngo barabasha kuba barwana n'abandi kugira bagere ku kintu runaka ari abantu babashije kuba bafashwa mbere y'abandi bantu kuko hejuru y'izi ntambara mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo impunzi ntizihwema gushinja leta kutazitaho mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize ubwo zimwe mu mpunzi zajyaga mu myigaragambyo mu burasirazuba bw'igihugu leta ya kongo ibinyujije muri komisiyo yayo yita ku mpunzi cnr yakomeje kwizeza aba baturage ko irimo kwita ku bibazo byabo ndetse ikabishakira igisubizo vuba bidatinze zimwe muri izo ngamba kwari ukubaka inkambi nini ijyanye n'umubare w'impunzi ziri mu ntara y'ikivu ya ruguru muri zo hagashyirwamo n'ibigo nderabuzima ariko impunzi zivuga ko amaso yeze mu kirere ubwo twashakaga kumenya icyo leta ivuga kuri iki kibazo ntabwo twabashe kubona bemera kutuvugisha jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
ni ngaha duce dusozerera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose kuri mikoro bari kumwe na diane ni n'ahazu yakoze nadia taha na enjeniyeri bari kumwe muhinga bw'ivyuma hedi rwema niwe yaraduhagarikiye turongera samoya n'iminota mirongo itatu